My family is worried about me, but no woman can kill me, says Igboho. Hi guys, welcome back to Mama SOJ vlog. How you guys doing? My name is Mama SOJ. If you are new here, you are welcome. And if you are returning subscriber, God bless you as you always come back to watch my video. And if you have not subscribed, what are you waiting for? Subscribe so that you will not miss any of my updates about the celebrities. So guys, let's get into the video. For Igboho recent interview, Igboho talk say, in family they beg am, say making take am is making stop. Say because im wife and im children they worry. Every time now they dey dey beg am because im wife no ready to lose am. But he talk say he no go fit stop because the love wey get for im people, he no go fit sit down make fulani the silent in people. if government no fit fight for in people, im go fight for im pipo im no want make im children grow up May they not get freedom say make they know they live good life e no want make yoruba land remain the same thing. e wan good to make it happen to yoruba land He say no matter how dia threats, nobody go fit distract am and nobody go fit bring them down nobody go fit silent am say make e no tok or take im life say nobody He say every day now him wife and him children tell dey beggar, am make him quit make him stop He say for this life nobody go feel silent and nobody go feel taking life He say if everybody they run they come comot say that they fearful like me how yoruba land go take good He no go feel fear anybody no matter how they gather even if the west people they run he no go fit He understand the wife pain and the children say they they want in life to be saved but him still get love for your own people. When we say dem be yoruba people, so if he no fight now if the children grow up how their life go be na make am no go stop to the fight because this fight is not just for for only him one for everybody where they yoruba land and for the children in case they grow my people, make i read which is sunday igboho talk so that I go understand what i dey talk about my people. in an interview with sunday igboho sunday igboho said no woman being can kill him and he will not be distracted the yoruba word lord was quoted as saying i am not afraid of anything or anyone but god god is the owner and controller of every soul It is only God who can kill me. No human being can kill me. So I cannot be afraid of any mortal. My children challenge and persuade me to quit every day. They wave the caution sign to me every time. My wife is also very worried about the cause that I, I fight for. But I have to do this for the liberation of my people. Anyway, but I am equally worried about my people who are being dehumanized and oppressed in their own territory for no just reason. Those who should address the issue just fold their arms and wash because they have been compromised. This struggle is for the good of all so that when I am gone, they will not live in subjection and i don't hear what is sunday igboho tok although sunday igboho wife they right wey we say e wan good thing for a husband at least every woman wey if dem dey sunday igboho wife position they will tell their husband "May they stop because of wetin they go on May they because nigeria country no be country where we say people they feel they speak come outside even though if person speak come outside the government people either make they put the people to jail or make they silence the person. Now make Sunday go wife. They talk say no, make him husband, make him stop, make him stop. What be saying children they worry. Now normal. And Sunday go wife self they try no easy. E no easy Now work na Sunday Igboho they do. If to say we get people like Sunday Igboho reach five or six for that Nigeria, I they sure say that Nigeria not go remain the same thing again. Because many people they scared to talk, to to to talk, to do, to take action, to do the right thing because they, fear the government. And many Yoruba people when we say that danger, they know say this thing they wrong, but they don't want to come outside because they, fear Fulani. And Fulani now don't take over everywhere. Fulani go come your land, they go turn their another person land to their own. People no go fit talk, they silence them if they no go pursue dem wey be say they at least make them want them so e go continue at least now e don't reduce so di worry wey sunday gbowoo wife dey worry na normal no woman wey no go feed do am except the one wey no love your husband except the one wey wan make your husband make dem silent your husband Now im make sunday gbowoo wife and im children they beg and say make e stop at least make e put full stop say that they worry as sunday gbowoo they try to fight say okay oh make yoruba people stand on their own make uh, things change for yoruba land make good things day. you know nigeria and other people they will be say they just get bad belly. When we say they plan can't go born sunday gboo house They just plan now, and this sunday go house wey dem born if yoruba one of or two yoruba no get inside they no go burn that house Not be only fulani carry go burn that house so somebody wey be say in dey risk in life they fight for or na say okay me yoruba land me yoruba people make change day make all this oppression wey dey for the yoruba land make it e stop Now that kind person na na come see say okay oh now go point your house for full fulani people me they go put fire It e no make sense Best way put your wife and children for one corner come carry life come outside they fight for na May everybody for the worker freely May they know they fear me. People where they go farm feed they go farm because many people where get from na farm Now they take dey feed their children na they take dey train their children go school if anything happen na farm now they take dey pay their bills and fulani come come carry cow go there dey spoil dia thing And sunday go come outside come talk They still go their plan how to bring the man down may god just be with sunday gboo and uh, eh, in wife we understand you because this fight where sunday go still fight now for the future of the children so that if they grow up fulani no go feel they oppress dem dem go fit waka freely no be say fulani go don say make you no waka for here no waka for that place They go occupy everywhere so my people, as i hear di news now tok make a carry am come share am with una make let me know what i think for the comment section and if una never subscribe make na subscribe so that una no go miss any celebrity just we add dey upload Una bye bye till I come on away next time. Bye guys. See you guys in my next video. Bye guys.